Tuniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii lamaa akka haga sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhan sagalii digdamii lamaa fi digdamii shan irratti Waashingtan DC irraa dabarsinu kaarraa kun ammaan ta'an jalqabna. galchuun nagaa namaaf horiin alool nagaa nalagalee ansoraa halakeetti qophiitiin taariidhaa sanitti himaa arda kibxaa taawwata bajjii 27 barii 2017 raadiyoonii voa afaan oromootiin teessoo mootummaa ameerikaa waashingtan dc irraa raadiyooniif televizhiiniin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne.
kan hunduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan siiriyaan ammas deebistee meeshaa keemikaalaa dhukaasuuf jirti kanarra ga'een jira jettu yuunaayitid isteets matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Tanumirratti ammoo Siiriyaan uummata isii keemikaala waraanaatiin haatee jennaan jabeessine qorsu qonnaafi jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Guyyaan tiyaatira Oromoo Kalee Finfinneetti kabajame. Naayijeeriyaatti gochii iiboo amantii haga guddaan kiristaanaa doorsiisuma dargaggoota musliimaati jennee Naayijeeriyaa gama kaabaati hin baanuu jechuu jiranii waan har'isanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna nama.
yuunaayitid isteetsi dirree xayyaaraa siiriyaa shaayiraat jedhamu kan baatii eblaa keessa meeshaan keemikaalarraa dhukaasame kiyaan sheekuun keessatti namoota 80 fixerraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiin jiru bira ga'een jira jetti gabaasaa jooshuwaa faazik sooratu dhiyeessa.
gaafji sadiin duratti keemikaala waraanaa haawwaniif ijoollee illee hin jenne nam cufa waliin itti fixanii nam 80 caalatti achitti dhumate. ameerikaan gaafasitti dallante warshaa keemikaal waraanaa isii boombii naate xiyyuurri isiille haga guddaan irraa gubde ammallee keemikaal waraanaa suniin biyyaan hadhuuf kurfoo jiranii jechuun dubbachuu jirti siiriyaan waan akkana hojjechuu jirtii jette dubbatte ameerikaan siiriyaan biyya addunyaan bulchoota mataa jajjaboo qaban jettu keessaa tokko keemikaali waraanaa mi waraanaa hama addunyaan nama siin duratti qabaatu malee yookaan namuu hin qabaanne akka biyyallee hin aane jettee irratti waliigalte keemikaali waraanaa kunin ka du'aaf jireenya nam dhowwee gaargalcheetti nam ijjeesu mi waraanaa hama akka bulchiinsi mootummaa ameerikaa kalee jedhetti pirezidaantiin biyyi suni ka siiriyaa jechuu bashaar alasaad ammallee namisa ijoollee hedduu dabalee nama hedduu walitti qabeetiin loluuf qophii jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbate pirezidaantiin kun lammeeffate uummata isaa keemikaala waraanaatiin fixee jennaan waraana ameerikaalleen ittiin lakkisuu isaa fi waraan isaallee qorsu qonnaaf jechuun dubbachuu jira pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp waraanni siiriyaa ebla afur bar 2017 ji sadiin duratetti uummata isaa godin idiliib keessatti keemikaala waraanaatiin fixe lafti tuniin taawaraanii mootummaa fudhateetiin keessi jiru siiriyaan ammoo uummata keemikaalaan hin finde jechuun dubbatti akka ambaasaaddara ameerikaa tokkummaa mootummoota keessaa qabdu niikeel heelii jettutti uummati siiriyaa hadhanii jennaan balleessanta pirezidaantii bashaariitii fi pirezidaantoota isi qarqaaran ka iraaniitii fi raashiyaati ameerikaan dhiyoo tana jeettii siiriyaa milishoota siiriyaa ameerikaa qarqaaran biratti bombii darbattee jettee jeetti siiriyaa tokko dhooftee buufte akka xiinxalaan siyaasaa yuunivarsiitii niiw saawuz waaltes antonii bilingel vii'oo'eetti himetti bulchiinsi ameerikaa waan siiriyaan hojjattu arguma jira tan ammoo siiriyaan hubachuu qabdeedha. akkana jedha mootummaan kunin duraan mormatullee amma natti himne jedheetiin yoo adabanillee mormachuu hin danda'u tanaaf durattuu waan itti dhufa beekuu qabaa jedha pirezidaantiin siiriyaa keemikaal uummataan hin findhee jechuun dubbachuu jiru isuma akka jechisaatti ameerikaa faa basaasota isa faatti uummata akkanaa kana keemikaal waraanaatiin fixe.
aangawoonniif jiraattonni puuntland kan soomaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dhoo'insi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuusaa dhidhimuu jalqabuusaa kaleessa arginee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru aangawoonniif jiraattonni magaalaa muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e battalatti beekuudha baataniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu eeranii jiru dooniilee xixiqqoon kabiroon naannawa sana jiran lama itti birmatanii hojjetoota doonicha dhidhimee sana baraaran jechuudhaanis dubbatanii jiru namoonni kun somaalota saamtota galaanarraa fashalsiisuudhaaf dooniilee naannawa sanarraa dabran kanneen akka dooniilee sagantaa nyaata addunyaafaa tiksuuf jecha humna galaanaa gamtaa awurooppaatu galaana sana to'ataa jira namoonni ijaan argan tokko akka jedhanitti yeroo doonii sana keessaa dhooyinsi dhaga'amu aara guddaaf dambalii bishaaniitu gara samiitti ol ka'e sagaleen dhooyinsichaa kun kan gurra nama duuchu ture achi booda doonichi suuta suutaan bishaan keessa gad dhidhime jechuudhaan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsan. sababaa jijjiirama qilleensaatiif lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaatiif akka saaxilamuu malan qorannaan tokko beeksisee jira. laftolkaaniif qilleensi dilallaan baddaa Itoophiyaa keessa dur akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaaf miijawaa ta'e gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa waan dhufeef jecha qorannaan kun akka ibsutti rakkoo busaa babal'isuu mala jedhee jira. as kutaa yuunaayitid isteets meeyin keessa ka jiru instituutii jijjiirama qilleensaaf mana barnoota saayinsii lafaaf qilleensa naannoorraa biraadfiild laayen akka jedhanitti bara 1981 irraa jalqabee qilleensi bookee busaatiif miijawaa ta'e gara lafa baddaatti babal'ataa deeme lafa duraarraa aga meetira dhibba tokkootti ol ka'ee jira jedhe beeksisee jira haaluma kanaan qilleensichi busaa babal'isuudhaaf miijawaa ta'e kun gara lafa baddaa biyyoota naannoo tiroopiks jedhamanitti ka babal'ataa jiru ta'ullee dubbatee jira. naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti dargaggoonni musliimaa uummanni iboo irra jireessi isaanii kiristaanota ta'an akka naannawa sagal lakkisanii ba'aniif lafa dhaloota isaanii naayijeeriyaa kibba ba'aa keessa qubatan labsaniyyuu. akka naannoo sana gallakkisanii hin godaanne hoogganoonni gosa iboo dubbataa jiran gabaasaa chiikaa oduwaa jaalannetu dhiyeessa.
Hawaasni Iboo miliyoona hedduun naannoo musliimonitti heddummaatan kan Naayijeeriyaa kaabaa keessa jiraatu hedduun isaanii daldala ofii kan akka hoteelaa, manneen barnootaa, manneen nyaataa fi intarneet kaaffee qabu. Garuu gara jalqaba baatii kanaatti hoogganaan gamtaa dargaggoota gama kaabaa. Xalayaa itti aanaa pireezidaantii Naayijeeriyaaf ergeen jarreen Iboo onkololeessa tokko kan fuullee keenyaa kaasee kaaba biyyattii keessaa ba'uun kan durii abaabayyuun isaanii keessa jiraataa turan kibba bahaa biyyattiitti akka galan gaafate. Hoogganaan aadaa kanneen hawaasa Iboo Izee Obiliyaaloome kutaa pilaatuurraa kanaaf deebii kennaniiru.
We should ignore the declaration. We are not going anywhere.
kan isaan labsan kana fudhatama dhabsiisuu qabna eessayyuu hin deemnu.
Akkuma hawaasa Iboo kanneen biraa Obiliyaaloomeenis biyyatti kibba bahaa keessaa godaanan sana booda biyyatti kaabaa keessa jiraatan. Gosa Naayijeeriyaa gurguddoo sadeen keessaa tokko ka ta'e Iboon guutummaa biyyattii keessa faca'anii jiraatu.
It is only the Igbos you can find in any nook and cranny.
guutummaa naayijeeriyaa keessatti iddoon xixiqqaaf suuqa ta'e banaan argamnaan kan keessa jiraatu gosa iboo qofa.
jarreen iboo hangi tokko biyyattiin kibba bahaa naayijeeriyaa irraa cittee biyya rippaabilik of baafraa jedhamu akka ijaaramuuf dadammaqsaa jiru bara 1967 hanga 1970 duula waraanaa baafraa gaggeessame nama miliyoona tokko caalaatu dhume kunis mootummaan karaa cufee gargaarsi baafraa akka hin seenne gadhorkee booda beela mudate walqabatee dhukkuba ka'een ta'uun ibsameera nuti uummata badiisaaf nurratti qiyyaafatamedha uummata keenya miliyoona hedduus fixaniiruu jedhu kanneen biyyattii kaabaa keessa jiraatan hangi tokko immoo ifatti waan dhiboo irratti labsame kan balaaleffachuudhaan hoogganaan dargaggootaa kana barreesse akka hidhamuuf gaafataa jiru.
yuunaayitid isteets chaayinaan addunyaa irratti biyya akka hamaatti daldala dhala namaa geggeessitu jechuudhaan toora biyyoota yakka kanaan yeroo dheeraadhaaf himatamaa turtee toora iraan kooriyaa kaabaa fi siiriyaa galchitee jirti chaayinaan kanneen sadarkaa dhumaarra jiran sadii keessaa akka tokkotti kan ramadde yuunaayitid isteets daldala dhala namaa dhabamsiisuudhaaf ulaagaasaa xiqqaallee guutuu hin dandeessu sanaafis carraaqqiin gochaa jirtu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa biyyi keessa jiran kudhanii jahaa fi paartileen biyyi bulchan paartileen paartiin biyyi bulchuti yaadii mataa marii irratti wal mari'achuu qaban kamarroo hedduu irratti mari'achaa bahan kaani fixatanii amma marii guddoo jalqabuuf deemuu jiran yaadii seera biyyi keessa. seera jarbiyyi nagaa dhowwu jettuun to'attuu fi gaafilee gargalaa paartilee mormituu dhiyeeffate fudhachuu diddullee fudhachuu didduu otoo hin taatinu ee jettullee yaadi jara nama yaada mataa isaaniitiin hidhaman yookaan ammoo siyaasaan hidhamanii jedhurratti ammoo ammatti mari'achuun feenee jedhe iskindar fireew oduu finfinneen wargi keessatti tujube.
paartiin biyya bulchaa jiru ihaadigif paartiileen mormituu kudha ja'a ajandaalee cuunfamanii dhiyaatan kudha sadii keessa marii irratti gaggeessuuf kanneen filatan ifa godhaniiru mata duree raggaasifaman keessaa mormitootaa fi garee mirga dhala namaan qeeqni kan irratti dhiyaataa ture labsiiwwanii fi seerri filannoo keessatti argamu edaappaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu fi marii kana gargaaranii kan hoogganan obbo Waasiyuun Tasfaayee ajandaa irratti waliigalame kanneen walga'ii kana irratti hirmaataniif ibsaniiru.
የምርጫ ህግና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ህጉ አዋጅ ቁጥር አምስት ሰላሳ ሁለት
seera filannoof dhimmoota kanatti hidhata qaban kan ilaaleen lakkoobsi labsii 532 bara 1999 naamusa paartiilee siyaasaa lakkoobsa labsii 662 bara 2002 akkasumas labsii galmeessuu paartiilee siyaasaa lakkoobsa 573 bara 2000 isaan kun ajandaa tokkoffaa ta'anii irratti mari'atamuudhaaf waliigalamee jira.
ajandaaleen lakkoofsa lammaffaarra kaa'aman immoo labsii farra shororkaa labsii meeshaalee walquunnamtii uummataa seera sirna dilaalaa akkaataa gurmeessuu fi raawwachuu qaamolee murtii haqaa labsii liizii fi kanneen misoomaaf jecha jireenyarraa buqqa'an ka jedhu of keessaa qaba ajandaaleen lama hafan immoo irratti mari'achuuf waliigalameeraa jedhu obbo Waasiyuun. labsiin waldaalee hawaasaaf kan dhaabbatoota gargaarsaa mata duree marii fi filataman jedhamaniiru mata dureeleen kanneen biroonis marii filatamanii jiru jedhu obbo Waasiyuun ibsa kennaniin waliigaltee sadarkaa guutuu biyyaa kan ilaaleen dhaabbatoota deemokiraasii fi mirga dhala namaa gurmeessuu fi hojii isaan raawwachiisan lammiiwwan biyyattii naannolee biyyattii kamiin iyyuu keessa soosso'uun jiraachuu qabeenya horachuu mirga siyaasaaf siviilii kan ilaaleen mirga heeraan kennameef sirriitti bulchiisi naannoo adda addaa attamitti hojiirra oolchaa akka jiru kan ilaalamu ta'uu dubbatanii kan seerri jedhu ilaalamuu qabaa irratti dudubbatamaa jedhan ajandaan hafan lama mariin akka irratti gaggeeffamuuf irratti waliigalamuusaa dubbataniiru. lakkoofsaan yeroo ilaalamu ajandaaleen jiran kudha sadii keessaa mata dureen irratti dudubbatamuu fudhatame immoo shan qofa waajjira mana maree ihaadigiif itti gaafatama akkasumas paarticha bakka bu'uudhaan marii kana durummaadhaan kan irratti hirmaatan obbo Shifarraa Shugguxee kun waliigalteerra ga'ame guutummaatti hin calaqqisuu jedhan ulaagaa ajandaa ta'uu ituu guutanii. kan hin qabamin hafan hangi tokko qofa ta'uu isaanii ennaa ibsan ሚዲያም ቢሆን አምስት አጀንዳ ሁለት አጀንዳ እያለ ነው የሚያቀርብ ያለው ግን የተያዙ አጀንዳ ነው የሚበዛው።
sabaa himaanis yoo ta'e ajandaa shan ajandaa lama jechuun dhiyeessaa jira garuu ajandaa qabametu baay'ata isan fudhatamiin haferraa jechuu kooti labsileen jiran mata mataatti ajandaa guguddoodha kanneen hafan duraaniyyuu ulaagaa ajandaan guutan.
kanneen hafan lamaan paartiin barbaade isa fedhe wajjin qobaatti kan irratti walfalmu ta'a jedhan ajandaa irratti waliigaluun dadhabame keessaa guddichi sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha hidhaa keessa kanneen jiran ilaalchisee mormitoota biraa isa dhiyaate ture mariin duraan gaggeeffame irratti sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha kan hidhaman hin jiran ka jedhu kanneen gama ihaadigirraa ta'an. waltajjii sanbata darbee irrattis ejjennaa isaanii kana dabalanii calaqqisan mormitoonni immoo sababaa labsiiwwan adda addaan kan ka'e namni siyaasaa gaazexeessonnii fi lammiiwwan biyyattii biroon hidhamaniiru waan ta'eef ajandaa labsii farra shororkeessummaa irratti akka walqabatee dhiyaatu gaafatu ihaadig garuu didee jira seeraan ala kan hidhaman yoo jiraatan waa'ee labsiiwwanii yeroo mari'annu walitti finnee ilaaluu dandeenyaa jedha. ajandaaleen irratti waliigalame kana tartiiba isaanii ega tolchanii booda dhiyeenyatti marii ka jalqabamu ta'uu dubbataniiru jedhe iskindir fireew finfinneerraa.
jalqaba gabaasatu jubee jedha dhiifama ka jaalanne jechuu kiyya tamcaqasuu jirtantu raadiyoon voa sagantaa afaan oromooti. qophii keenya eegi jalqabne daqiiqaa kudhanii shanii tokkiyaane gara daqiiqaa kudhanii shaniin nu hafaa jechuun isaanii biyyi jirtan waarii utti jirtanii nu ammoo qophii keenya gara guyyaatti jirra dhabanee dhabni booqaa qaba hariiroo dirri kooraa qaba elellee gurraa haadhisaa qaba elellaan mana haadhisaa qabaa jedhe horii abbaa horiitiif aadaa horiitiif hortee isa walti faarsa waarii galgalu. waree galgaloo galateeffannee waan hafee dabartaan maantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. waa'ee uummata oromoo kan beektu laata. guyyaa tiyaatira addunyaa ji lamaan duratti marroo shantamii shaneessuuf faransaay keessa ulfeessanii akka itiyoophiyaatti ammoo ji lamaan duratti marroo sadeessuuf ulfeessanii naannoon oromiyaa ammoo kalee galmaa walga'ii jidduu gala oromoo finfinnee jiru keessatti ulfeeffatee jalqabaatiif qophitan irratti tiyaatira ulluuqqoo jedhan agarsiisan qophitan irratti bulchoota naannoo oromiyaa dabalee keessummootitti dhufe keessummaan keenikaar dhaalleen ogeessi tiyaatira ulluuqqoo obbo magarsaa kumaatii guyyaan tiyaatira kabajamuun maaliif barbaachisee biitamitti eessatti jalqabee jetteetu jubeen gaafannaan.
Tiyaatirri kan jalqabame biyya Giriikii irraa dhaloota Kiristoosin dura bara kuma shanii fi soddomii afur eegalame jedhamee yaadama. Kanaan booda egaa addunyaa irratti baruma baraan darbaa ture. Biyya keenya keessas dhufe biyya ammoo gara Itoophiyaatti yoo dhufne tiyaatirri ulaagaa tiyaatiraa guutu kan hojjetame akka lakkoofsa barshaatti bara kudha sagal duwwaa shan or duwwaa afur lamaan kana keessayyii kan jalqabame yeroo sanallee barreeffameeti bara kudha sagal kudha sadii kan waltajjii ga'e jedhama.
Guyyaan tiyaatira addunyaa sadarkaa addunyaatti kabajamee ture yoomi.
Yeroo shantamii shanaffaadha kan kabajame biyya Faransaaytti kabajame tiyaatirri addunyaa kan jalqabames I think yoo dogoggoruu baadhe biyyuma Faransaaytti jalqabame.
Yoomi kan inni kabajame.
Baatii lamaan duraa.
Guyyaa tiyaatira addunyaa kanatti maaltu hojjetama kabajamuunsaa kaayyoonsaa maaliif?
Guyyaan tiyaatiraa tokkoffaa qorannoof qo'annootu gaggeeffama. Guyyaan tiyaatiraa yeroo kabajamu tiyaatirri maalirra ture amma maalirra jira fuuldura maal ta'uu qaba kan jedhu lammata immoo tiyaatirri agarsiisa guyyaan tiyaatiraa sun tiyaatiraaf waan kennamu tiyaatira addunyaa maal keessa akka jiru tiyaatirri sadarkaa duraanirraa guddate moo hin guddanne kan jedhu waa'een tiyaatiraa ka'ee haalan irratti akka mariin gaggeeffamuuf guyyaan tiyaatiraa kanaaf barbaachisummaan isaa.
Akka biyyaattoo yoomi guyyaan tiyaatiraa kun kabajamuu kan jalqabe eessatti?
Kan jalqabame biyya Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii Finfinneetti kan kabajame waggaa sadan kana kabajame inni sadaffaa yuunivarsiitii walqixxeetu kabaje achi dipaartimentiin tiyaatiraa achi jira dipaartimentii haaraa bananii kanaaf jecha achirratti kabajan isaan guyyaa tiyaatira addunyaa sababeeffachuudhaan baatii lamaan dura akka Itoophiyaatti jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti guyyaan tiyaatiraa kun kabajaniittu yoom?
Kanaan dura kabajamee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif akka naannoo Oromiyaatti kaleessadha kan kabajne nuti. Gaafa.
Wixata kaleessaa.
Wixata kaleessati nuti kan kabajne.
Eessatti kabajjan?
Magaala Finfinnee giddugala aadaa Oromootti ayyaana tiyaatiraa kana kan kabajne.
Guyyaan tiyaatiraa inni kan Oromoo kuni attamiin kabajame haala isaanatti?
Guyyaan tiyaatiraa haalli ittiin kabajamee sila tiyaatiroonni adda addaa dhiyaachuuf malu ture. Akka Oromootti tiyaatirri waltajjii irra jiru yeroo kanatti hin qabnu tiyaatira tokko qabna. Tiyaatirri kunis immoo tiyaatira Olluuqooti. Tiyaatira Olluuqoo uummataaf keessayyuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kaabinoota isaanii akkasumas immoo keessummoota artistoota bebbeekamoo isaan affeeruudhaan guyyaa kana kabajne jechuudha. Tiyaatiruma tokko agarsiifne sanaan booda. mariin fuulduratti tiyaatira Oromoo maal tahuu qaba kan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa bulchitoota faana haasofne fuulduratti jajjabaatee akka itti fufu marii gadi fageenyaan gaggeessine ogeessotarraayis yaada adda addaa ka'uudhaan tiyaatira keenya fuulduratti ogummaan kun babal'atee guguddachuu akka qabu yaada nuu kennanii fuulduratti bal'isinaan akka itti deemuu dandeenyu calqabni isaa bayeessaa akka ta'ee fi fuulduratti ogeeyyiin biraallee irratti hirmaatanii waggaa lammaffaansaa tiyaatirri Oromoo akka ol guddatuuf namoonni yaada qaban yaada nuu kennanii marii bal'aa tokko gaggeessinee haala kanaan qabanii kaneessa.
Adda addummaan tiyaatiraa fiilmii gidduu jiru gama aartii qophiif kan kana fakkaateen maal fakkaata?
Tiyaatirri kallattiidhumaan waltajjii irratti uummataaf kan dhiyaatudha. Saayinsii mataasaa danda'e kan qabudha tiyaatirri. Maqaa isaarraayyuu yoo fudhanne tiyaatira jechuun afaan biyya Giriikin bakka dooyyaa yookaan bakka waatti ilaalan jechuudha. Uummanni dhufee kallattiidhaan taatota fa'a wajjin kan wal argu wal ilaalaa taphatu jechuudha. Sinimaan immoo waraabamee innis immoo saayinsii mataasaa qabaa wantoonni adda addaa seera isaatiin kan iskiriiniidhaan dhiyaata. Lachuu wanti isaan fakkeessu wanti tokko jira. Lachuu ni mul'atu garuu akkaataatti dhiyaatanidha. Tiyaatirri uummataaf fuulduraan fuulduratti achitti waltajjii irratti kan dhiyaatudha. Inni sun immoo iskiriin irratti kan dhiyaatudha. Hojiin isaa haalatti piroodaakshiniin isaa haalatti dhumee jechuudha.
Tiyaatirri hulluuqaa waltajjiitti utuu hin dhiyaatin dura tiyaatira waltajjii irratti dhiyaate dheeraa kan yaadattu keessaa.
Tiyaatirri dukkanaan duuba dhaabaa hojjeessatiin bara kudha sagal saddeettamii afur ayitiin waan akkasii na fakkaataa dhiyaateera yeroo sanan illee ni ilaalle siidiidhaan argeera. yeroo jalqabaatiif tiyaatirri guutuun isaadha. Kan Oromoo sanaan dura garuu tiyaatiroonni waan aktifilee ta'an kan namoota adda addaatiin barreeffaman kan dhiyaatan ni jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti Aboonaa Shaagireetiin Diimaa Barraafaa kan irratti hirmaatan waan aktifilee yookaan immoo tiyaatira yeroo guutuu kan hin taane dhiyaatira. Sanaan duras calqabni tiyaatiraa namoonni taphoota gaggabaaboodhaan bara waldaa maccaaf tuulamaa jiru kudha sagal shantama keessa akkas dhiyaatira kan jedhu seenaadhaan ni beekna. Eddasi immoo bara mootummaan amma biyya bulchu kun dhufee asi tiyaatiroonni dhiyaatan ni jiru. Tiyaatiroonni kudhaan kudha tokko akkas kan fayyisaa yaadasaa fa'iin kan lulluqsaa kan jedhamu. Seenee Makuriyaatiin immoo kan dhiyaate hiikaa kan ta'e faan ofticha gadoo. Tiyaatira immoo Dooktar Mulugeetaa Nagaasaaf Diimaa Abarraatiin kan Sheekisper hoteelloon tiyaatiroonni muraasni uummataa dhiyaataniiru garuu uummanni mana tiyaatiraa dhaqee tiyaatira kana hin daawwanne bakka itti daawwatu hin qabu oromoon mana tiyaatiraa tokko hin qabu yeroo yeroodhaan garuu namoonni waltajjiin tokko waltajjii lama iddoo muraasatti mul'atanii sanaan booda waltajjii irraa kan badanidha jechuudha kudha tokkoon kan hin amma jedhu.
Yeroo baay'ee fiilmii agarsiisuudhaa fi oromiyaa keessatti rakkina adda addaa keessa akka darban inni dubbatantu dhaga'ama tiyaatirri immoo innumaayyuu hammuma fiilmiiyyuu maqaansaa baay'ee ol ka'ee hin beekamu mee sadarkaan guddina aartii gama tiyaatiraatiin rakkoon isa mudate yoo jira sadarkaa maalirra jira gara kamitti adeemaa jira guddinni tiyaatiraa.
Egaa tiyaatirri keenya hin guddanne dhugaa dubbachuudhaaf uummata bal'aa amma kanaatiif mana tiyaatiraa tokko illee dhabee waan itti agarsiisu dhabuuni akka hin guddannedha kun waan ittiin kana jennuun hin qabu hin guddanne tiyaatirri keenya haa ta'u malee rakkoo adda addaatu jira gaa amma fakkeenyaaf mana tiyaatiraa bakka hin jirretti tiyaatira dhiyeessuu jechuun ulfaatadha waltajjii barbaada teeknikaalii wantoonni guutamuu fi qaban jiraachuu qaba mana tiyaatiraa ta'ee ijaaramuu qaba manni sinimaa hundumtuu tiyaatiratti dhiyeessuun hin danda'amu waltajjiin isaa garaagartummaa qaba intarnaashinaal wanti seera qabaatu jira mana tiyaatiraa tokko mana tiyaatiraa kan jechisiisu amma yaaliidhaaf gochaa jirra tiyaatira kana agarsiisuudhaaf. Rakkooleen biraa immoo rakkoon nama mudatan dhugaadha karaa qaama mootummaatiin rakkoon adda addaa ni jiraata tiyaatira yookaan sinimaa fuudhanii naannoo irratti deemanii agarsiisuudhaaf rakkoon kanaan dura rakkoo guddaatu jira rakkoo sana immoo kaleessa akka bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatti akka gaafatti kaafnee turre kanaan booda rakkoon sun hin mudatu jechuudhaan waadaa nu galaniiru waadaan sun hojiirra ooluu dhiisuudhaaf fuulduratti waan ilaallu taha kanarra jirra hamma.
Amma giddugala aadaa Oromoo maqaansaa innaa dhaamu yeroo hedduun dhaga'ama. Fiilmiin yookaanis kitaabonni eebbifamuun yoo ta'e maqaa giddugala aadaa Oromootu dhaga'ama. Erga giddugalli aadaa Oromoo jalqabame kaasee tiyaatiras haa ta'uu fiilmii afaan Oromoos haa ta'uu namoonni gara sanatti dhufanii daawwachuuf qalbii namootaa hawwateera yookaanis bakka argateera fiilmiin aartiin Oromoo jettee yaadda?
Dhugaadha heeyyee Maalifiin yeroo dhiyoo kana keessatti erga baname mana tiyaatiraa sana keessatti gaafa fiilmiin eebbifamu manni keenya guutee bakka taa'ullee dhabaa jira. Karaa fiilmitiin jechuudha. Karaa tiyaatiraatinis immoo yeroo darbee gaafa tiyaatira keenya eebbisiisnu manni tiyaatiraa sun guutee nama dhibba saddeet qabataa manni sun guutee namni ilaaleera. Yeroo kanatti immoo giddugalli aadaa Oromoo biliisan uummataaf kennaa jira. Warra hojjetu kafaltii tokko malee aadaan akka guddatuuf gaafiin keenya sana ture gaafii sana immoo akkasatti nu godhanii nu fudhatanii gaafii nuti gaafanne deebii nu deebisaa jiru waan ta'eef uummanni keenya achitti dhufee ilaaluudhaaf amma ta'e bareeda dhagaa amma uummanni keenya baay'een hin jiru finfinnee keessaa inni jirus immoo aadaan godhanneedhaaf malee bakki sun banaadha amma amma tokko kaleessa caala bakki sun nuuf gaariidhaan jedhee yaadaan uummanni keenya dhaqee waan tokko ilaalee gala.
Tiyaatirri hulluuqoo atiif humneecha asaffaa qopheessitanii meeqa biyyee tiyaatira kanaa hanga tokko naa himi.
Qabiyyeen tiyaatira kanaa nama maalummaa isaa barbaadudha. Nama maalummaan isaa jalaa badeedha. Maalummaa keessa jira. Nama maqaan isaa jijjiirameedha. Maqaan isaa maaliif akka jijjiirame nama falmatuudha. Taateen isaa. Ergaan isaa immoo maalummaa of ta'uu of barbaaduu akka qabnuudha kan nu barsiisu. Namni of ta'uu qaba. Namni nama ta'uu hin danda'u of ta'uu qaba. Namni of ta'e immoo nama maalummaa isaa beekuudha jedha. Yaadni isaa inni guddaan kanaadha maalummaadha tiyaatira hulluuqoo.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaan tiyaatiraa innaa kabajamu akka Oromiyaatti kaleessa jechuudha irratti argamaniiru jettee rakkoo gama kanaan mudatu cabsitanii deemtanii tiyaatiras haa ta'u fiilmiin afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa deeme akka inni agarsiifamuuf waadaa akkamiiti kan isinii galame gama isaaniitiin gama bulchiinsaa.
Karaa bulchiinsaatiin kanaan booda guddina afaan Oromoo keessatti yeroo sochootan. rakkoon tokko akka sin hin mudanne sin immoo hin mudatu amanaa kanaan booda nuti jirra jedhan kanaan dura maalinni qabiyyeen isaa akkanaadha akkana jedhanii wantoonni adda addaa wanti ilaalaman ture saansuurdii akka saansuurdii wayi. Isin garuu kanaan booda tiyaatira agarsiiftanii fiilmii agarsiiftanii rakkoon akka sin hin mudanne naannoo irratti yeroo deemtan wanti tokko sin hin mudatu kanaan booda akka mootummaatti kana irratti hojjannaa jedhanii waadaa nuu galaniiru. Egaa kun immoo hojiirra oolchuuf dhiisu Fuulduratti waan ilaalluudhaan nutis tiyaatira keenya fudhannee bahuudhaaf qophaa'aa jirra. Uummanni keenyas tiyaatiraa fi fiilmii keenya yeroo baay'ee kan hin ilaalle fi aadaa qaburras otoo hin ta'in sodaanis ni jira ture. Sodaan adda addaa amma fakkeenyaaf industirii sana keessa xiqqoo wantoonni mootummaan kallattii biraatiin ilaalutu ture kaleessa. Inni garuu cabeera. Kanaan booda lakkii jedhanii sa'aatii lamaaf wayi tura tiyaatira keenyaa taa'anii sa'aa sana guutuu nu wajjin daawwatanii gammadanii tiyaatirri bareedadha. Kanaan booda wantoota mana barnootaallee wantoonni akka art school naannoo Oromiyaatti banamuu qaba. Kanarratti ni hojjenna jedhanii waadaa nu galaniiru kaleessa.
Kana booda egaa tiyaatirri isin agarsiistan yookaan tiyaatirri isin qopheessitanii saansuree akka hin taane akka isin qopheessitanitti akka inni isinii darbu ka waadaa isinii seename.
Eega isaan kana waadaa nu seenan amma uummataaf hojjettanitti hojjechuun mirga keessan uummataaf hojjettanis namni isin dhowwu akka illee hin jiru jedhan.
qopheessaa tiyaatira hulluuqoo magarsaa kumaa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi.
Sanillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duukeessaa oduu tokko isin dhageessisa. Yuunaayitid Isteetsi dirree xayyaaraa Siiriyaa Shaayirat jedhamu kan baatii eblaa keessa meeshaan keemikaalaa irraa dhukaasame. kiyaan sheekuun keessatti namoota saddeettama fixerraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiitti jirtu bira ga'een jira jechuudhaan beeksistee jirti. Aangawoonnii fi jiraattonni Puuntland kan Somaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dhoohinsi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuusaa arguu isaanii kaleessa dubbatanii jiru. Aangawoonnii fi jiraattonni magaalaa Muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e hubachuu dadhabaniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu dubbatanii jiru. sababaa jijjiirama qilleensaaf lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaadhaaf akka saaxilamuu balan qorannoon tokko beeksisee jira laftolkaaniif qilleensi dalaan baddaa Itiyoophiyaa keessaa dura akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaa mijaawaa ta'e gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa deemuunsaa rakkoo kana uumee jira jedhamee jira akka kutaa yuunaayitid isteets meen keessa kan jiru. Inistitiyuutii jijjiirama qilleensaaf mana barnootaa saayinsii lafaaf qilleensaarraa kan kana dubbatan biraadfoord laayan turan oduu namaaf qabnu kanuma.
qophii amma caqasaa jirtan tun meetirbaandii kudhanii sagalee 22 irra caqasaa jirtan yaada qabdan nu barreessaa nu bilbilaa yaada isaan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara waan nu dagate nu yaadachiisa waan nu wallaalle immoo nu barsiisa tana saniin jenna gamkeennaan nagaa keessa nu bulaa qophii boriitiin walagaa irraa ammaan tana sagantaa afaan amaaraa jalqaba.